ndabasuhuje abakunzi b'ijwi ry'amerika kuri mikoro hano i washington dc muri kumwe nanjye etiyene karekezi mwese ikaze mu kiganiro dusangira ijambo dusangira ijambo dusangire ijambo dusangira ijambo ikiganiro dusangira ijambo uyu munsi kirafatira ahanini ku ibaruwa ifunguye umuyobozi wa komisiyo y'igihugu ishinzwe kurwanya jenoside mu rwanda cnlg amagambo ahinnye yanditse yiyama abagize ikigo cy'ubushakashatsi n'ubusesenguzi icyitiriwe institut sendashonga iki kigo gifite icyicaro cyacyo i buruseli mu bubirigi nyakwigendera seti sendashonga yabaye minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu mu rwanda muri mirongo icyenda na kane mu ibaruwa yayo cnlg ivuga ko abantu bateguye ikiganiro mpaka na nyunguranabitekerezo icyo kigo cyakoresheje kuwa gatandatu tariki makumyabiri na gatatu y'ukwezi gushize kwa kabiri bahembera amacakubiri mu banyarwanda ubu tubagezaho dusangira ijambo uyu munsi icyo kiganiro mpaka cyarabaye kuwa gatandatu nk'uko cyari cyateguwe tugarutse kuri dusangire ijambo nyirizina uyu munsi umunyamakuru ijwi ry'amerika hano i washington geoffrey mutagoma ni mushya hano ku ijwi ry'amerika ni mushya kandi muri dusangire ijambo nawe muhaye ikaze geoffrey arabanza kutubwira ibikubiye mu ibaruwa ya komisiyo y'igihugu y'u rwanda ishinzwe kurwanya jenoside itangazo baruwa komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside mu rwanda cnlg yasohoye yamagana ikiganiro cyagomba gukorwa na sendashonga institute ryashyize ku rutonde abantu barindwi yemeza ko bagomba gufata ijambo muri ibyo biganiro komisiyo yita ibyo biganiro ibyo guhakana n'urubuga rw'abahakanyi by'umwihariko komisiyo ishinja abitwa philip legends faustin twagiramungu jean batiste nkuringoma johan swinen gustave mbonyumutwa na dr inosa biruka kuba basanga ibitekerezo mu guhakana no guharanira gutokoza ukwibuka kw'abarokotse no gusibanganya ibimenyetso bya jenoside iheruka yo mu kinyejana cya makumyabiri itangazo rya cnlg rivuga ko abo bantu bagamije kugerageza kwimika indi jenoside itarabayeho bitekerereza ubwabo iyo ngo bagashaka kuvuga ko yakorewe mu bwoko bw'abahutu iryo tangazo rivuga kuri bane muri bo buri wese rimunengukwe philip rengens umwarimu muri kaminuza mu birigi rimushinja gukoresha uburyo bunyuranye nk'ibitabo inyandiko n'ibiganiro mu gusarika abatutsi barokotse no kuvugana ubutegetsi rivuga ko kuva jenoside yakorewe abatutsi yarangira uyu mugabo yaranzwe no kuyivugaho ibinyoma no kugoreka amateka rivuga ko mbere ya jenoside yari i kigali arebana ko mu jisho n'ingoma ya yuvenali habyarimana rishinja gutegura jenoside ibinyujije muri iryo tangazo seneje yemeza ko uyu mugabo yari azi neza ko jenoside yategurwaga ariko ntabyiteho cyangwa agahitamo kuba umufatanyacyaha w'abayitegura seneje iti mu bihe bya none ahitamo gufatanya n'abo komisiyo yita abahakanyi bavuga uburyo butari bwo amateka ya jenoside yakorewe abatutsi cnlg ikomeza ivuga ko gustave mbonyumutwa n'ishyirahamwe ayoboye jambo asbl ari abahakanyi kuri cnlg ngo iryo shyirahamwe ryashingiye mu bubirigi rishinzwe n'abana cyangwa bene wabo babahamijwe ibyaha bya jenoside n'ubutabera bw'u rwanda cyangwa ubutabera mpuzamahanga komisiyo yo kurwanya jenoside ivuga ko abagize iri shyirahamwe bakoresha uburyo butandukanye burimo gutegura inama zihakana jenoside no gutanga ibirego mu rwego rw'amategeko bagamije guha urubuga n'ijambo abahakana jenoside bavuye imihanda yose kugira ngo bagaragaze ibitekerezo byabo faustin twagiramungu wabaye minisitiri w'intebe w'u rwanda nyuma ya jenoside nawe iryo tangazo rimuvugaho kwazwi cyane mu biganiro n'imvugo zihakana ko ahakana jenoside yakorewe abatutsi abigambiriye yirengagije ko yiboneye ubwe jenoside irimo kuba kandi ko kuba kiriho abikesha fpr yamurinze abakoraga jenoside iryo tangazo riti bamuhigaga bukware bashaka kumwica bamuhuye ko yarwanyaga uwari perezida w'u rwanda yuvenali habyarimana undi cnlg ivugaho ni jean batiste nkuringoma imwita ijwi rya mdr parmehutu yashinzwe mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu n'icyenda ikongera kuvugururwa mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na rimwe bitewe n'inyota y'urwango rushingiye ku moko iri tangazo rivuga ko abayobozi b'iri shyaka barimo shingiro mbonyumutwa na jean batiste nkuringoma wahoze ari umunyamakuru kuri radiyo rwanda na n'ubu bagifite ingengabitekerezo y'amacakubiri bakomereje mu bubirigi ivuga ko bagamije kubangamira ibikorwa byo kwibuka ku nshuro ya makumyabiri na gatanu biteganijwe mu rwanda mu gusoza iri tangazo cnlg ikavuga ko ibiganiro ryamaganaga bitaraba ku ya makumyabiri na gatatu z'ukwa kabiri ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda ari kimwe mu bikorwa byo guhakana jenoside bitegurwa n'abafite inyota yo kwibuka ubutegetsi bwayikoze rihamagarira abanyarwanda n'inshuti z'u rwanda gufatanya mu kurwanya ihakanwa rya jenoside ndagushimiye geoffrey mutagoma ku mpamvu nyamukuru y'iyo baruwa umunyamakuru wacu ijwi ry'amerika i kigali mu rwanda asumuta kaboyi nawe ku ruhande rwe yaganiye n'umuyobozi wa cnlg bwana jean damascene bizimana murakoze nyine umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside kuba muduhaye aka kanya urwego muyobora ruherutse gusohora itangazo ryamagana ikiganiro mpaka cya seti sendashonga institute niki cyabateye kwamagana icyo kiganiro n'abagombaga kukigiramo uruhare icyaduteye gukora itangazo ni uko twasanze ari igikorwa kigamije gupfobya no guhakana jenoside yakorewe abatutsi nk'urwego rero rushinzwe gukumira jenoside no kurwanya ingengabitekerezo yayo dusanga ibikorwa nk'ibyo tudashobora kubyemera hari n'ibyo banenze bavuga ngo ese kuki twatanze itangazo kandi ikiganiro kitaraba tuzi bizavugirwamo gute turabizi kuko iyo unarebye na na sitati z'iryo shyirahamwe ubwaryo insititi sendashonga jenoside yakorewe abatutsi ntibayemera ubwabyo muri sitati bavuga za jenoside bivuze ko ubwo bemera jenoside nyinshi kandi ibyo ni ukwibeshya habayeho jenoside imwe jenoside yakorewe abatutsi ibyo n'ababihakana ni ugukomeza kwigiza nkana ikindi ni uko n'abatumirwa batumiwe gutanga ibiganiro nabo ni abantu dusanzwe tuziho ibitekerezo bibi ibitekerezo by'ibinyoma ibitekerezo byo gupfobya jenoside yakorewe abatutsi ariko no gukomeza gukwiza urwango iyo turebye ibiganiro twagira mu ngo atanga iteka nta kintu cyubaka na kimwe kirimo nta kintu cy'ukuri na kimwe kirimo ibyo avuga byose ni ugukwiza urwango ni ugukwiza amacakubiri ni ivangura ni ugushimagiza ubwicanyi ndetse no gushinyagura kuko iyo avuga ko abatutsi bikoreye jenoside bitewe ubwicanyi bwabo harimo agashinyaguro gakomeye tudashobora kwemera nk'urwego ruhagarariye rushinzwe ibikorwa byo kurwanya jenoside kuko harimo no gukora ubuvugizi abacitse ku icumu ngiyi impamvu yatumye nyamukuru twamagana icyo kiganiro mubo mwavuze muri iri tangazo harimo faustin twagiramungu wigeze kuyobora leta y'inzibacyuho mu rwanda fpr inkotanyi imaze gufata ubutegetsi ndetse na jean batiste nkuringoma wabaye minisitiri w'itangazamakuru bombi muvuga ko bahakana jenoside yakorewe abatutsi nyamara babaye abategetsi hano mu rwanda ntibigeze bafatwa ngo babiregerwe by'umwihariko twagira mu we murabyibuka yagarutse mu rwanda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu aje kwiyamamaza ku mwanya wa perezida wa repubulika nabwo aza gusubira mu mahanga mutabimubajije kuki mutigeze mubaryoza ibyo muvuga muri iri tangazo icyo bishingikiriza ni uko mu bubirigi nta tegeko rihari rihana ipfobya n'ihakana rya jenoside yakorewe abatutsi iryo tegeko ryaba ryari rihari hakurwa ibishoboka byose bagakurikiranwa kuko tugomba gusobanura ibintu neza ntabwo twagira mu ngo ndetse na nkuringoma tubashinja jenoside nta ruhare tuzi bayigizemo icyakora ubu ngubu bari mu murongo w'abakwiza ingengabitekerezo ya jenoside bari mu murongo w'abakwiza amagambo ndetse n'ibikorwa bigamije gupfobya jenoside yakorewe abatutsi icyo kandi ni icyaha gihanirwa mu mategeko y'u rwanda n'ubwo mubiri igiho bitari byahagera ku bwanyu se mwumva kwibuka seti sendashonga harimo ikihe kibazo oya ntaho ikiganiro ntaho gihuriye no kwibuka seti sendashonga ikiganiro icyo kigamije ngo kwari ukwerekana uburyo politiki imeze mu rwanda kuganira ku bibazo biri mu rwanda ariko bakabijyanisha no kwibuka ku nshuro ya makumyabiri na gatanu jenoside yakorewe abatutsi bo ngo bagira ngo bagaragaze ko hari na jenoside yakorewe abahutu kuko basanze gukomeza gupfobya ukuri bitagishoboka ubu rero bize amayeri yo guhimba indi jenoside yabaye ngo yaba yarakorewe abahutu ubu nicyo kinyoma bakwiza ahantu hose ntabwo rero cyari ikiganiro kigamije kwibuka sendashonga ahubwo ni muri uwo murongo wo buri gihe iyo kwibuka bigiye kugera ibikorwa nk'ibyo turabimenyereye yuko babitangira babikwiza mbega ni nko gusaza imigeri kugira ngo barebe ko ukuri kuri jenoside yakorewe abatutsi kwapfukiranwa ariko nyamara nk'uko twebwe tubizi ibyo ni ukwibeshya muri iri tangazo muremeza ko john swinen wari ambasaderi w'ububiligi mu rwanda mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane yaba yaramenye umugambi w'itegura rya jenoside akawirengagiza cyangwa se nawe yagize ubufatanyacyaha muri uyu mugambi wa jenoside kuki kugeza ubu nta mpapuro mpuzamahanga zisaba ifatwa rye mwatanze nk'uko mwagiye mubigenza ku bandi oya nta mpapuro zamushyiriweho ariko icyo twemeza cyo ni uko yohani swinen wari ambasaderi w'ububirigi mu rwanda guhera muri mirongo cyenda na kabiri ndetse duhere no muri mirongo cyenda uko ubwicanyi bwagiye bukorwa na leta ya habyarimana yohani swinen yarabimenye yewe nta nubwo ari twe tubivuga ni sena ni raporo ya sena y'ububirigi ubwabo y'umwaka w'igihumbi cyenda mirongo icyenda na karindwi yakozwe ku birebana n'iyicwa ry'abasirikare babo hano mu rwanda bari muri minuwari mbyibutse ndetse n'ibirebana n'uruhare leta y'ububirigi igihugu cy'ububirigi cyagize mu mateka mabi yaranze u rwanda by'umwihariko hagati ya mirongo icyenda na mirongo icyenda na kane iyo raporo ya sena igaragaza yuko ambasaderi swineni n'izindi nzego z'ububirigi harimo minisiteri y'ingabo minisiteri y'abanyamahanga amakuru yose bagiye bayashyikirizwa ndetse yohani swine n'ubwe yanagiye yandika inyandiko izo bita depeshe diporomatike yerekana yuko interahamwe zitozwa zigatozwa na leta akagaragaza yuko hari lisite z'abatutsi zakozwe kugira ngo bazashobore kumenya kubica ibyo akanabivuga ko lisite yanayihawe mu kwezi kwa kabiri igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane ayishyikirijwe na birara na jean berikimasi birara wigeze kuba murabizi guverineri wa banki nkuru y'igihugu birara nawe iyo lisite yari yahawe na koroneli nsabimana wari umugaba mukuru w'ingabo z'u rwanda icyo gihe ibyo ni bimwe mu bimenyetso byerekana ko ntacyo atarazi kubona rero umuntu nk'uwo nguwo uzi umugambi wa jenoside wawubonye uhibereye ahindukira akajya gushyigikira abajenosideri akajya gukorana nabo akajya gupfobya jenoside yakorewe abatutsi yabaye abireba abifitiye ibimenyetso dusanga ari ikintu giteye agahinda tugomba kwamagana kandi na buri wese akwiye kwamagana hasigaye ukwezi kumwe gusa ngo u rwanda rwibuke jenoside ku inshuro makumyabiri na gatanu kuva senerije yashingwa mwavuga ko mugeze he urugamba rwo kurwanya jenoside turabyishimira ntabwo ari komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside gusa ahubwo ni inzego nyinshi zifatanyije iyo turebye ngira ngo umwaka ushize twasohoye ubushakashatsi hashize imyaka ibiri bugaragaza ko mu myaka makumyabiri ishize ingengabitekerezo ya jenoside yagabanutseho mirongo inani na karindwi n'ibice bitatu ku ijana ubwo ni ubushakashatsi twasohoye muri bibiri na cumi na gatanu dukora buri myaka itanu ibyo rero birerekana ko ari igipimo cyiza kandi ikinabyerekana ni uko abaturage bose twagiye tubaza bagaragaza yuko imiyoborere myiza u rwanda rufite uhereye kuri nyakubahwa perezida wa repubulika paul kagame ariyo ifasha cyane mu kurandura ingengabitekerezo ya jenoside no mu gutuma igabanuka ubu rwose abaturage bameze neza icyo ntabwo ubona kikiri ikibazo gihangayikishije ikindi kimenyetso kinagaragara n'iyo urebye na buri mwaka ingero z'abantu bakurikiranwa mu nkiko ni bake cyane nabwo imibare ni mike hari imyaka nko muri bibiri na gatanu bibiri na gatandatu bibiri n'umunani wasangaga tugera mu bantu hafi igihumbi ubu ntabwo ku mwaka tugera ku bantu mirongo inani kandi bikagenda bigabanuka umwaka ku wundi murumva rero ko politiki nziza u rwanda rufite yo kubanisha abanyarwanda bose kimwe kubaha uburenganzira bungana igenda igira akamaro kanini mu kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside n'abakifite mubona mute bisa n'intambara y'amagambo cyangwa se kutavuga rumwe hagati y'abanyarwanda bikomeje kugenda birushaho kwiyongera ku mbuga nkoranyambaga ku byerekeye jenoside yakorewe abatutsi mu igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane abenshi bateye batyo ni abari mu mahanga ni abari mu mahanga bari bene abo ngabo nk'abatwagira mu ngu nk'abankuringoma baheruka mu rwanda muri mirongo icyenda na kane bakibwira ko igihugu basize boretse ari uko kikimeze abo nibo birirwa bata umwanya ku mbuga nkoranyambaga twe icyo dukora ni ugukangurira urubyiruko rw'u rwanda gukomeza gahunda nziza z'igihugu gukomeza kubana kureba iterambere ni nayo mpamvu yewe n'insanganyamatsiko y'umwaka twayiritse ikaba kwibuka twiyubaka twibuka amateka ariko amateka yiduherana duteze imbere igihugu noneho n'abanyarwanda barusheho kubana nicyo twifuza naho abo bagikomeza gusigara inyuma ubwo amateka azabereka ko bibeshya musubiza iki ku bivugwa na bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda ko imwe mu mibiri itabururwa muri iki gihe haba harimo iy'abahutu nabo baguye muri jenoside abanyabinyoma ntawe ushobora kubabuza kuvuga ibyo bashaka ukuri kurahari hano dufite muri iyo mibiri abantu bagiye bamenya babo ubwo se bamenya abo bantu babo atari uko bishwe n'interahamwe bikanagaragara hari ibimenyetso byinshi byerekana uburyo abo bantu bishwemo eh, amazina yabo yashoboye kumenyekana kuri bamwe ariko abakomeza gukwiza ibinyoma ba- bagerageza gu- guharabika leta y'u rwanda bayigerekaho ibyaha eh, i- ibyo ngibyo ni- ni ni- ni ibintu byo gushinyagura no- na buri gihe gushaka kwivanaho icyaha ukagishyira ku wundi ibyo turabimenyereye muri za tekinike zikoreshwa n'abicanyi eh, niko bigenda ahantu henshi Eh, muri iyi- iyi minsi tugiye kwibuka ku nshuro ya makumyabiri na gatanu jenoside yakorewe abatutsi ni ubuhe butumwa bwihariye mwaha abanyarwanda muri rusange Uh, ubutumwa bwihariye naho abanyarwanda ni ni ugukomeza kwibuka amateka kuyazirikana ku- kwibuka yuko u rwanda rwageze habi eh, ariko tukanareba kure tukareba imbere kuko u rwanda rumaze kwiyubaka u rwanda rumaze ku- ku- ku- kubanisha abanyarwanda bose ubutumwa bukomeye ni ukuvuga ngo dukomeze inzira yo kuba umwe Eh, dukomeze inzira yo kuba umwe kuko n'ubundi abajenosideri icyo bashatse eh, bashatse ku- kurimbura eh, igice kimwe cy'abanyarwanda ngo bashireho bamareho eh, bica benshi cyane ariko ntibabamaze eh, ntabwo bya- byigeze biba- bigira akamaro na gatoya bibasigira Eh, kuba umwe rero nicyo kitugaragarira nk'aho ari niyo nzira ikwiye eh, yo kugira ngo dukomeze kubaka igihugu kugira ngo dushobore kurinda abana bacu n'abazaba bavukaho eh, ku- kumenya amateka mabi nk'ayo twamenye Ni- ni ni- ni ubwo butumwa bukomeye numva eh, nakangurira abanyarwanda bose ndetse n'inshuti z'u rwanda eh, twagira kuri inshuro ya makumyabiri na gatanu twibuka jenoside yakorewe abatutsi ikindi kandi ni no gukangurira abo bagifite ingengabitekerezo ya jenoside eh, barimo batwagira mu ngo niba bagifite ubwenge n'umutima utekereza eh, ko nabo bakwiye kureka iyo nzira kuko eh, no guhemukira abanyarwanda no guhemukira isi ni no guhemukira niba yemera imana nabwo ni ukuyihemukira arakoze asumuda kaboyi mu kiganiro yagiranye na jean damascene bizimana umuyobozi wa komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside mu rwanda tugarutse hano i washington dc nanone mugenzi wacu geoffrey mutagoma yabashije kuvugana n'umwe mu bagize ubuyobozi bw'ikigo institut seri serashonga ni bwana jean batiste nkuringoma nawe ari mu bubirigi bakoze bya biganiro byerekeranye na n'ibibazo bijyana na jenoside no kwibukiranya uko byagenze eh, na- n'ibijyana n'uburyo bamwe ba- bahakana jenoside abandi ahubwo ugasanga bayigira nk'iturufu ya politiki Eh, twabikoze kubera ko tu- turi mu gihe cyo- twitegura isabukuru y'imyaka makumyabiri n'itanu eh, ariya mahano agwiriye igihugu cyacu twatekereje yuko mu rwego rwo kureba uburyo abanyarwanda barushaho kwiyunga natwe twatanga umusanzu wacu umusanzu wacu wa mbere wabaye uwo kwibukiranya ibyabaye no no kureba impamvu ubu ngubu tuvuga jenoside yakorewe abatutsi hakaba hibukwa mu by'ukuri igice kimwe cy'abanyarwanda baguye muri ayo mahano kandi hari abandi eh, benshi baguye muri ayo mahano ni muri urwo rwego icyo kiganiro cya- cyateguwe Aha. Eh, ibyo rero eh, byo kwibuka igice kimwe ndaza kubigarukaho mu kanya ariko reka manze nkubwire ko uko ubinsobanuriye bitandukanye cyane n'uko mu rwanda babivuga mu rwanda komisiyo y'igihugu ishinzwe kurwanya jenoside ivuga ko seti sendashonga institute ari urubuga rw'abahakana jenoside yakorewe abatutsi ko ikwirakwiza ingengabitekerezo yo guhakana jenoside ibyo urabivugaho iki byaradutangaje ku ruhande rumwe ariko ku rundi ruhande twaje kubona ko ari ko basanzwe bakora ko ni uburyo n'iterabwoba hari ikintu cyo gushaka yuko ibibazo bireba jenoside bireba ari amateka ya- y'intambara byose byavugwa u- mu buryo leta ya fpr ibishaka Eh, ibyo rero ntabwo ari byo kuko iyo leta ya fpr ya- yararwanye Eh, mu ntambara haba ibibazo byinshi Eh, hashobora kuba n'ubwicanyi nk'u- nk'ubwabaye tuzi yo ikaba ishaka ko eh, havugwa gusa ubwicanyi bwabaye bwakozwe n'uru- n'urundi ruhande Ib- ibyo yakoze ntibivugwe Mm, ibyo ibyo rero uvuze birasa nanone n'ibyo babashinja bavuga ko mushyize imbere ihame ryo kuvuga ko habaye jenoside ebyiri iyakorewe abatutsi n'iyakorewe abahutu ibyo bikaba bigamije gupfobya jenoside yakorewe abatutsi cyangwa gusa n'abashaka ku- kuyisibanganya ku ruhande rwanyu Ni- niko mubyemera oya n- ntabwo ari ugupfobya jenoside yakorewe abatutsi ariko ibyabaye bigomba kuvuga uko byagenze mu rwanda habaye eh, habaye ubwicanyi bwa- bwakorewe abatutsi ubwo bwicanyi eh, nta muntu ushidikanya mu bantu bakoze ibiganiro ejo bundi mu bantu bari bahari nta muntu rwose ushidikanya ko ibyo bintu ari jenoside njye ubwanjye nanditse igitabo cyasohotse mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe cyitwa inkundura mvuga rwose ku buryo bweruye ku buryo busobanutse ko mu gihugu cyacu habaye jenoside yakorewe abatutsi ariko nta muntu uyobewe ko inkotanyi nazo mu gihe cyose zarwanaga zishaka gufata ubutegetsi zishe abantu benshi nyuma y'imirwano akarere kose zabaga zagezemo zitarimo kurwana zarahafashe ari igihe zigomba kwakira umutekano zafataga abaturage zikabica bamwe zabiciraga ahantu zabatumiye mu nama ibyo kandi zabikoze mu rwanda hose ibyo bintu muvuga mubifitiye ibimenyetso
cyane cyane rwose ndabihamya ijana ku ijana nta nubwo byabaye uza mu karere kamwe byabaye mu rwanda hose byageze no muri congo ibyo ni ibintu bifitiye gihamya nta muntu ubitindaho rwose ibyo bintu byabaye ibyo bintu rero n'ubwicanyi nabwo bugomba kuvugwa harabona ko ubwo bwicanyi ari jenoside ndetse hari na ntuza na komisiyo yashyizweho n'umuryango w'abibumbye yo gukora nkete ku byabaye muri congo nayo yavuze ko ubwicanyi bwakorewe abanyarwanda b'abahutu muri congo nabyo bikwiye kwitwa bishobora kwitwa jenoside biratandukanye na jenoside yakorewe abatutsi yabaye mu rwanda kubera yuko iyo yo yaremejwe biravugwa ko yakozwe n'abayikoze bamwe bajyanwa mu rukiko nshinjabyaha mpuzamahanga rwashyiriweho u rwanda yarusha muri tanzania ibyo muvuga kugeza ubu ngubu ni ibivugwa ariko nta rukiko rurabyemeza n'umuryango w'abibumbye ntabwo uricara ngo ubyemeze ubihe inyito bwana nkuringoma rwose ubivuze neza natwe nibyo twavuze muri izo nama muri izo konferanse ni uko hari jenoside koko yemewe n'umuryango w'abibumbye ariko kandi ntibibuza yuko hari indi jenoside yakozwe cyangwa hari ubundi bwicanyi bwakozwe nabwo bushobora kwitwa jenoside butaremezwa n'umuryango w'abibumbye ibyo ndabyemera ntabwo burajya mu bucamanza ngo hagire nibura umuntu umwe ushinzwe ko yabukoze nabyo kuko ntibiraba nta nubwo baratangira kwibuka abantu bakorewe ubwo bwicanyi ni igice kimwe cy'ubwo bwicanyi cy'ayo mahano yabaye mu rwanda mu by'ukuri kitarajya mu buryo bwo kucyemera ngo babwemeze hanyuma bakora ubucamanza hanyuma n'abantu bibukwe ni ikintu gikomeye cyane twumva nacyo kigomba kwitabwaho none ibyo bintu bitaragira ubyemeza bitaragira urwego rubyemeza mwe mukabifata nk'ukuri mukabyemeza mugakora n'inama mukavuga gutyo ntimubona ko ariho leta y'u rwanda ihera ivuga ko icyo mugamije ari ugupfobya iriya jenoside yamaze kwemerwa oya ntabwo ari ugupfobya jenoside yamaze kwemerwa n'indi na jenoside yakorewe abatutsi ntabwo yemejwe ku munsi wa mbere abantu babanje kubishidikanyaho bageze aho baravuga bati ibi bintu turimo kubona ni jenoside nta mpaka turimo kujya kuri jenoside yakorewe abatutsi nta muntu utayemera ngenda umuhamya wayo jenoside yabaye ndi i kigali narabibonye ni ibintu byatubabaje cyane byahitanye inshuti zacu byahitanye abavandimwe bacu byahitanye bene wacu ntabwo twayipfobya ni ikintu cyatubabaje ariko kandi ntibibuza ko n'ibindi bigomba kuvugwa aho rero ushatse kumbwira ko ubu murimo muraharanira yuko icyo wita jenoside yakorewe abahutu nacyo cyakwemerwa ku rwego mpuzamahanga cyane rwose cyane uretse no ku rwego mpuzamahanga cyane cyane kikabanza kwemerwa no ku rwego rw'abanyagihugu reka twebwe ikitubabaje cyane ni twebwe abanyagihugu tugomba kwiyunga tukumva amateka yacu mu buryo bumwe tukibuka abantu bacu abaguye mu mahano twose tukabibuka tukabashyingura abo tugomba gushyingura ibyo twakoreye abatutsi baguye muri ariya mahano ni byiza byo gushyiraho inzibutso kubasabira kubikora mu buryo twabikozemo hashize imyaka makumyabiri n'itanu ubu ngubu ariko hari ibindi bitarakorwa nibyo twebwe tuvuga ko bigomba gukorwa abanyarwanda ni twese intambara yatugwiriye twese dukwiye gushaka uburyo tuyibuka tukareba ingorane zose zabaye tugashaka uburyo tubyasima mu buryo bwuzuye nk'abanyarwanda barebera igihugu cyabo ibyo rero wita uburyo bwuzuye nk'abanyarwanda n'ibyo wari uvuze byo gushyiraho izindi nzibutso ubwo byaba bivuze ko hari inzibutso z'abahutu hakaba n'inzibutso z'abatutsi bikajya gusa n'ibyo senerije yasohoye mu itangazo ivuga ko wowe bwana jean batiste nkuringoma na shingiro mbonye umutwa mufite icyo yise ingengabitekerezo y'amacakubiri mushaka gukomereza mu bubirigi kugira ngo muvangire imyiteguro yo kwibuka ku nshuro ya makumyabiri na gatanu nabitekerejeho rwose numva biranambabaje cyane ndagira ngo ngewe nsabe jean damascene bizimana azafata akanya arebe ibitekerezo nagaragaje mu gihe cy'intambara yose nari mu kinyamakuru cyitwa imbaga ngewe wari redacteur en chef nandikagamo buri gihe inyandiko zigaragaza uko ntekereza ibintu azitonda rebe azasanga ikinyamakuru twandikagamo cyararengeraga abatutsi twabigize umurongo w'ubwanditsi kuko twabonaga mu ntambara abatutsi bari bafite ibibazo twandika inshuro nyinshi izina ryanjye ryandikwaga mu kinyamakuru kangura buri munsi buri gihe banyamagana bashaka kunyita uzi ko kangura yabaga iri mu bintu by'urwango hagati y'abahutu n'abatutsi twebwe abagerageza kubirwanya babaga batwita ibyitso azabaze abandi abantu nk'abatutsi bandi bakiriho bari mu gihugu bamwe bari no mu butegetsi azababaze kuko ibyo bintu ni ibintu abantu babaga bakurikira ababaze ati ni ingoma yari mu ntoki nta muntu w'umututsi waba yari mu rwanda asoma ibyo twandikaga ngo atinyuke kuba yakwandika ko mfite ingengabitekerezo ya jenoside ndumva birashoboka iyo ngengabitekerezo sinyifite ntabwo nshobora no kuyigira uko uvuga ku byerekeye jenoside ukumva n'imvugo ya komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside wumva ari ibintu bibiri bitandukanye bwana nkuringoma muzahurira he ko mubibona uburyo butandukanye
sinzi ntabwo igisubizo ari cyo cyonyine bagitanga n'abo bandi bagitanga kuko umuntu yicaye akavuga ati runaka afite ingengabitekerezo ya jenoside yayigaragaje muri radiyo rwanda ati no muri parime hutu wowe ukamwereka uti dore nari umunyamakuru icyo gihe ibintu natekerezaga narabyandikaga ndetse byanteye n'ingorane mu ntambara byanteye ingorane zikomeye mu ntambara kuko twandikaga twumva nta ibintu byabaye nka biriya byo kugira ngo umukuru w'igihugu apfe dusigare nta mutekano dufite ntabwo twabitekerezagaho perezida yarapfuye tugira ibibazo cyane urugo rwanjye rwaratewe nzira gusa nzira ibyo bitekerezo twandikaga bavuga ko twari ku ruhande rwa fpr urugo rwanjye rwaratewe hikirwamo abantu abana babiri ba mukuru wanjye na musaza w'umugore wanjye ibyo bintu abantu barabizi abantu barabizi ubu se nasobanura yuko nagerageje uko nshoboye kurengera abatutsi ndetse nkagira n'izo konsekansi ndimo kukubwira ibyo ni ibintu bisobanura yuko yewe ku bwanjye ngiye mbyumva uriya mugabo wanditse biriya ari muri politiki arimo gukora politiki aravuga ati bariya bantu ndashaka kubacecekesha ubundi agashaka ibyo yavuga ariko ibyo avuga nta shingiro bifite
nsoreze ku kibazo cy'uko ubona imirimo ikorwa na cnlg komisiyo y'igihugu ishinzwe kurwanya jenoside ubona cnlg ikora akazi keza uyibona ute yewe icyo kibazo ku ntabwo nagitindaho gusa ibyo turimo kuvuga si urugero rugaragara yuko bakora nabi ibyo turimo kuvuga ni urugero rugaragara yuko bakora nabi barimo barakora baboganye cyane ntabwo barimo kureba abanyarwanda bose ntabwo barimo kureba ibibazo bibabaje abanyarwanda muri rusange barabogamye gusa babogamye nka leta bakorera nicyo kibazo gihari gikomeye ni uko leta iri hariya ibogamye cyane kandi nyamara dufite inyungu y'uko abantu bafata u rwanda nk'igihugu gituwe n'abantu banyuranye bafite amateka buri wese arayazi uko ateye bakaba bagomba gushaka ibisubizo abanyarwanda bafite bashingiye ku miterere y'ibibazo bafite rero iriya komisiyo ikora ibintu byo kubogama byo simbona aho bishobora kugeza igihugu murakoze cyane kubw'umwanya muhaye ijwi ry'amerika bwana jean batiste nkurengoma yego murakoze namwe nongere ngushimire geoffrey mutagoma na jean batiste nkuringoma mwaganiye namwe mwakurikiye ikiganiro cyacu dusangira ijambo uyu munsi ndabashimiye mwese namwe kandi ndabatumiye kujya mutugezaho ibitekerezo byanyu igihe cyose kuri mikoro hano i washington mwari kumwe nanjye etiyeni karekezi mwese kandi mukomeze kugira ibihe byiza